Dirree Dimookiraasii. Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa mudatee tureef mudataa jiru furuuf hayyoonni dhaabonni siyaasaa dhaabonni kan mootummaa hin ta'in biyya keessaaf alaa yeroo adda addaatti mariin biyyoolessaa barbaachisaa ta'uu yaada dhiheessaa turan. Dhaabni siyaasaa Koongiresii Federaalawaa Oromoo filannoon biyyoolessaa marsaa ja'affaan geggeeffamuu isaa dura mariin biyyoolessaa akka barbaachisu ibsa baasee ture. Haaluma wal fakkaatuun dhaabni siyaasaa biraan addi bilisummaa Oromoo bodaa'uu dibsaan hoogganamus mariin biyyoolessaa hunda hirmaachise taasifamuu akka qabu akeekuun ibsa baasuun isaanii yaadatama. Eega filannoon biyyoolessaa marsaa ja'affaan geggeeffame booda mootummaan biyya bulchaa jirus mariin biyyoolessaa akka barbaachisuuf akka maricha taasisuuf jiru ibsee ture. Mariin biyyoolessaa maaliif barbaachiseef dhimmoota maalii irratti eenyufaatu mari'achuu qaba gaaffilee jedhan irratti gabaasaan keenya mitikuu faqaaduu dhaabbata siyaasaa dhaabboti kan mootummaa hin ta'iniif kan mootummaarraa dubbisuun dirree dimookiraasii har'aaf qophii qindeesse qabaa kunoo.
Itti aanaa durataa dhaaba koongiresii federaalawaa Oromoo kan ta'an obbo Mulaatu Gammachuu akka jedhanitti dhaabni isaanii kaafaa'oon mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti osoo hin gaggeeffamin filannoo biyyaalessaa gaggeessuun gaaga'ama siyaasaa biyyi kun keessaa ba'uu hin dandeenyetti akka geessuu malu akeekuu himuun rakkoon siyaasaa Itoophiyaa rakkoo waggoottan dhibba tokkoof shantamaa oliif ture waan ta'eef ammayyuu marii barbaada jedhu.
Rakkinni biyya kanaa rakkina siyaasaati. Rakkina siyaasaa kana hiikuu kan danda'u hundumtuu keessatti kan qooda fudhatan yoo waliigalteen uumamuu danda'ame qaama walaba ta'een walitti dhufee kan adeemsuun hin danda'ama taanaan nuyi keessatti gammannee fudhannee yaadna.
Yaada obbo Mulaatu deeggaruun rakkoo siyaasaa Itoophiyaaf furmaanni marii hunda galeessa ta'edha kan jedhanii fi dhaabni isaanis waan kanatti ammayyuu akka amanu kan ibsan immoo obbo Jabeessaa Gabbisaa dhaaba siyaasaa ABO obbo Daawudiin hoogganamurraati.
Biyya kana keessatti rakkoo bu'uuraa waggoota dhibba gangalatanii as gahantu jiru. Sirni biyya kanaa bu'uurarraa sirna gaaffii sabootaa, sablammootaa fi uummattoota biyya kanaatiif akka har'aatti deebii kenne miti. Inni kun marii biyyoolessaa barbaada. Furmaata biyyoolessaa barbaada.
Barbaachisummaa marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuu qabu irratti kan walii galan garuu immoo rakkoo siyaasaa biyyattiin keessa galtee jirtuuf sababa kan ta'e caaseffama sirna federaalizimii amma hojiirra jiru ta'uu kan himan immoo paartii Izeemaa keessatti koree hojii raawwachiiftuu biyyaalessaa kan ta'an Dooktar Baantee Higganyi Taamiraati.
ብሔራዊ መግባባት ሲባል Marii biyyaalessaa yommuu jedhamu waggoottan digdamii torbaa fi digdamii saddeettan dabarsine kanneen keessatti caaseffamni sirnaa sanyii yookaan afaan giddu galeessa godhatee gatii guddaa nu kaffalchiiseera. Kanaafis ammas gatii biraa akka nu hin kaffalchiisneef biyyis akka biyyaatti itti fufuu waan qabduuf mari'achuun barbaachisaa akka ta'e nan amana.
እዚህ ጉዳይ ሁላችንም የሚመለከተን አካል መወያየት የመፍትሄ አካል መሆን አለብን የሚል እምነት አለኝ።
Waajjira ministeera muummee Itoophiyaatti qindeessa giddugala dagaagina sirna dimookiraasii kan ta'an Dooktar Biqilaa Hurrisaa Itoophiyaan akka biyyaatti itti fufuuf mariin biyyaalessaa barbaachisaa ta'uu himuun mootummaanis bara hojii bara kuma lamaaf kudha afuriitti hojiiwwan gurguddoo hojjetaman jedhee karoorfate keessaa tokko ta'uu himu.
Mariin barbaachisu marii hayyootaa, marii namoota muraasaa, marii paartilee siyaasaa osoo hin ta'in maree uummata bal'aa kan hunda hirmaachise kan hundi sadarkaa sadarkaadhaan keessatti hirmaatee yaada isaa gumaachuu danda'uu fi dhimmi biyya kana ilaallatu nagalcha jedhee itti fuunsa biyya kanaatiif waan danda'u hunda karaa gumaachuu danda'uun mariin bal'aan yeroo fudhate karoorfame sirriidhaan hoogganamu gaggeeffamuu qabaa jechuudha biyya kana keessatti kanaaf paartileen siyaasaa akka akka paartii siyaasaatti marii hin taasisu qaamoleen biraas karaa gurmaa'ee fi karaa karooraan hoogganamuun. Dhimma waliigalaa irratti marii taasisuudhaan tokko tokkoon ajandaa irratti marii babal'aa taasisanii irratti waliigalaa dhufuun dhimmoota irratti waliigaluun danda'amu irratti waliigaluu dhimmoota irratti waliigaluun hin danda'amnetti immoo yeroo kennanii dhimmoota irratti waliigalame irratti waliin tumsanii waliin hojjechuu fi itti biyya kanaatiif dursa kennanii hojjechuun baay'ee murteessaa waan ta'eef mootummaan gara fuulduraatti bara kuma lamaaf kudha afur hojiiwwan gurguddoo hojjetaman keessaa tokko. marii biyyoolessaa gaggeessu ta'aa jechuudha.
Dhaabbileen siyaasaa Oromiyaa keessa socho'an keessumaa ABO fi KFO'n kanaan dura filannoo biyyaalessaa dura mariin biyyaalessaa akka dursu ibsanii ture. Yeroo sanatti mootummaan maaliif hin gaggeessine gaaffii jedhu kan gaafataman Dr. Biqilaan mariin biyyaalessaa dhaabbileen siyaasaa kunneen barbaadan sun rakkoo siyaasaa walxaxaa biyya kanaa kan hiiku miti jedhu.
Kan isaan jedhanii amma demookiraasii fi sirna demookiraasiitiin karaa filannootiin mootummaa hundeessoo otoo hin kan barbaachisu maree gaggeessuudhaan mootummaa ce'umsaa hundeessuudhaa hiikoo kan isaan kaasaa turanii yaa hordofaa waan turreef hin beekna akkaataa isaan itti deemaa turan. Kun immoo rakkoo biyya kanaa teessoo paartilee siyaasaa muraasaa fi namoota taayitaa barbaadan muraasaan muraasaa fi koottaa teessoo walii hirra walii qoodne jedhanii qooduudhaan rakkoo siyaasaa biyya kanaa hiikuun hin danda'amu karaa kamiinu.
Yaada Dr. Biqilaan kaasaniif dhaaba ABO obbo Daawud Ibsaan hoogganamurraa kan gaafataman obbo Jabeessaa Gabbisaa dhaabni isaanii aangoo filannoon ala argachuuf fedhii tokkollee hin qabu jedhu.
Aangoon dimookiraasii keessaa madda, aangoon filannoo keessaa madda. Kanaaf filannoo dimookiraatawaadhaan hundi keenya uummatatti dhiyaannu jennee kana amannee biyya seennee kanaaf hojjechaa turre. Kana akka eenyu hanqatee uummati biyya kanaa ni beeka addunyaan ni beeka.
Marii biyyaalessaa yommuu jedhamu kanneen aangoo qooddachuuf dhaabboliin siyaasaa taasisan yookaan dhaabolee siyaasaa gidduutti akka jaarsummaan taa'amutti ilaalama jedhamanii kan gaafataman paartii Izeemarraa Dooktar Baantaayii Ganyitaamraat mariin biyyaalessaa kanarraa adda jedhu.
የብሔራዊ መግባባት ጉዳይ ሲመጣ በብሔራዊ አንድነታችን ላይ አገርን የጋራ አድርገን በመውሰድ ጉዳይ የተሻለ አቅም መፍጠር የምንችል ከሆነ የተሻለ አስተሳሰብ ማራመድ የምንችል dhimmi marii biyyaalessaa yommuu dhufu tokkummaa keenya irratti yaada fooyya'aa uumuu kan dandeenyu yoo ta'e aangoo waliif qooduu fi dhiisuun isaan booda kan dhufudha. Haala amma jiruun aangoo waliif qoodnes walii galtee biyyaalessaa sana fiduu dandeenyaan baay'ee rakkisaa ta'a. Kanaaf dursa marii biyyaalessaa irratti dhimmoota hundaa irratti mari'annee furmaata waloo kaawwachuu qabna. Wantoonni biroon sanaa booda dhufu jedheen amana.
መጀመሪያ ይሄ ብሔራዊ መግባባት የሚለው ነገር አንድም ነገር ሳይቀረን ዋጋ ያስከፈሉ ጉዳዮች ሁሉ አንጥረን አውጥተን በጠረጴዛ ዙሪያ እያንዳንዱ ነገር ላይ ተነጋግረን የራሳችን መፍትሄ ማስቀመጥ መቻል አለብን። ከዛ በኋላ ነው ሌሎች ነገሮች ይመጣሉ ብዬ የማስበው።
Dhaabbata East African Initiative for Changetti hojii gaggeessaa kan ta'an obbo Lammiisime dhaabbanni isaanii qaamolee wal dhaban gidduutti mariin akka jiraatuuf kan hojjetu ta'uu ibsu barbaachisummaa marii biyyaalessaa akkas jechuun ibsu.
Rakkoolee yookiin hudhaalee biyya tokko yookaan uummata tokko mudachuu danda'an irratti waliigaltee hunda galeessaa fi waloo ta'e sana booda immoo gara furmaata walootti geessu fida jedhamee waan abdatamuufi. walmariin biyyoolessaa murtee fi mariiwwan warra kaanirraa adda.
Dhaabbileen siyaasaa mariin biyyaalessaa hunda galeessa godhate akka jiraatu ibsaa turan ajandaawwan mariif dhiyaachuu qabu jettan qabduu jedhamanii raadiyoo sagalee Ameerikaarraa gaaffii dhiyaateef obbo Mulaatu Gammachuu akkas jechuun deebisu.
Fakkeenyaaf mootummaa sirna sabdanneessaa jiru kana kan hin barbaanne jiru waan barbaadan immoo jiru kana irratti waliigaluun hin danda'ama. sirna amma jiru kana seera amma jiru konstitushinii amma jiru kana nu barbaachisa moo nu barbaachisu isa jedhu irratti waliigaltee gochuun hin barbaachisa.
Dooktar Baantaa Eegganyi Taamiraat gama isaaniin ajandaan marii biyyaalessaa akka paartii isaaniitti osoo ka'e kan jedhan akkattaa nutti himu.
የብሔር አደረጃጀት ወይም ደግሞ አጠቃላይ ቋንቋን መሰረት ያደረገ የፌዴራሊዝም አደረጃጀት ያመጣብን ጣጣ አለ።
Walumaa galatti federaalizimiin afaan gidduu galeessa godhate dhibee nutti fidee dhufe gara yaada biyyaalessaatti deebi'uu qaba jenna. Heera biyyattii keessatti keeyyattoonni hidhaa ta'an baay'een jiru. Fakkeenyaaf keeyyanni soddomii sagal lammiilee Itoophiyaa hedduuf dhibee kan ta'e fooyya'uu qaba jenna.
ለብዙ ኢትዮጵያኖች አጠቃላይ መከራ የሆነብን አንቀጽ በመሆኑ ቢያንስ እሱ መስተካከል ያለበት ጉዳይ ነው ብለን እናስባለን።
Marii biyyaalessaa akka Itoophiyaatti bara kuma lamaaf kudha afuritti taasifamuuf jiru eenyutu abbummaan gaggeessaa fi hagam hirmaachisaa ta'a isa jedhuuf Dooktar Biqilaa Hurrisaa yommuu deebisan.
Hirmaachisummaan isaa qaamolee hunda samiidhaa gadi jiran lammiilee Itoophiyaa hunda kan hirmaachise akka ta'u iftoominaa fi akkasumas immoo qulqullinaan kan gaggeeffamu dhugaadhaan onneerraa sammuurraa waa'ee biyya kana yaaduurraa waa'ee hegeree biyya keenyaa ijoollee keenyaa yaaduurraa namoonni kanaaf dhimman kanaaf quuqama qaban kan keessatti hirmaatan bilisummaa isaa kan eege iftoomina kan qabu amanamummaas kan qabuu fi dhimmoota kana kan yaada keessa galche hundaa ol immoo rakkoo hundee rakkoo biyya hiikuu keessatti shira siyaasaatii fi dubbii irra dibanii darbuudhaan osoo hin ta'in gadi fageenyaan hundee rakkoo biyya kanaa qotanii rakkoo sana hundee irraa hiikuu irratti karaa xiyyeeffateen karaa sabaaf sablammootaatiin uummattoota biyya kanaa bal'inaan hirmaachiseen kan gaggeeffamu ta'aa kan jedhu qabnaa jechaadha.
Marii biyyaalessaa gara fuulduraatti Itoophiyaa keessatti taasifama jedhamee eegamuuf hagam hirmaachisaa ta'a jettanii eegdu jedhamanii kan gaafataman paartii Izeemarraa Dooktar Baantee Higgany qaamni dhimmi Itoophiyaa na ilaallata jedhu hundi keessatti hin hirmaatu taanaan ammas rakkicha keessaa ba'uun hin danda'amu jedhu.
ብሔራዊ መግባባት በተቻለ አቅም ለዚች ሀገር Marii biyyaalessaaf karaa danda'ameen waliin jiraachuu jiraachuu biyya kanaaf kanneen yaada qajeeltoo qaban hundi. irratti hirmaachuu qabu jedheen amana. Kana jechuun yaadni xiqqoon hin jiru. Dhaabni siyaasaa xiqqoonis hin jiru. Qaamni kamiyyuu dhimmi biyya koo na ilaallata kan jedhu hundi irratti hirmaachuu qaba jedheen amana.
የሀሳብ ትንሽ የለውም፣ የፓርቲም ትንሽ የለውም። ማንኛውም አካል የሀገሬ ጉዳይ ይመለከተኛል የሚለው ሁሉ በየደረጃው መወያየት አለበት የሚል እምነት አለኝ።
Marii biyyaalessaa tokko gaggeessuuf yoo xiqqaate ulaagaawwan afur guutuu qabu kan jedhan obbo Lammisime Itoophiyaatti gara fuulduraatti mariin gaggeeffama jedhamus warreen kana guuttachuu qaba jechuun dubbatu.
wal mariin tokko wal marii milkaa'aadha jechuu fi wantoota afur guutuutu isarra jira. Tokkoffaa hunda galeessa ta'uu qaba. Qaamni alatti hafu jiraachuun irra hin jiraatu. Lammaffaa ifaa fi bilisa yookaan immoo iftoomina kan qabu ta'uutu irra jira. Kan biraa ajandaan wal mariin biyyoolessaa kaasu amma takkuma irratti hin jedhe qaamolee hundarraa kan walitti funaanname ta'uutu irra jira. Mootummaa duwwaarraa osoo hin ta'in yookaan immoo warra mootummaa morman duwwaarraa osoo hin ta'in yookaan immoo iliitii iliitii gabaabaa duwwaarraa osoo hin ta'in qaamolee hundarraayyuu walitti qabamuu qaba ajandaan sun. Kan biraa wal marii biyyoolessaa kanaaf qaamni haala mijeessu qaama bilisaa hunduma birattuu fudhatama qabu ta'uu qaba.
Gabaasaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Mitikuu Fiqaaduu Finfinnee.